muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri uburundi ni kimwe mu bihugu bya afurika birimo ruswa cyane nk'uko umuryango mpuzamahanga Transparency International ubyemeza ariko abarundi bayobora amashyirahamwe adaharanira imyanya ya politiki ntibabyakira kimwe ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijanye eh, n'ugusesagura no gusohora amatungo ya leta kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta ikaba mu nzego za leta ikaba no mu bya politiki uyu ni rufyiri gaburiyeri umukuru w'ishyirahamwe orucom ryiyemeje kurwanya ruswa mu burundi turashima intambwe zatewe ari nacyo ituma tuvuga ko ari icyegeranyo gihengamye ari icyegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari naho uyu ni hakizimana gerard umuyobozi w'ishyirahamwe forukon f rirwanya ikimenyane nkunzi na kamwana wa mama mu burundi mu rwanda guverinoma yongeye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo mu murwa mukuru w'igihugu naho g7 ni ukuvuga ibihugu bya mbere birindwi bikize ku isi iramagana kudeta y'abasirikare bo mu gihugu cya myanmar mube hafi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri malawi aho leta irimo yubaka amahema imbere y'ibitaro bitandukanye kugira ngo ibashe kwita ku barwayi ba covid cumi n'icyenda badasiba kwiyongera ni inkuru mugezwaho na eugenie mukankusi
iki gihugu cyo mu majyepfo afurika gihanganye n'umubare uzamuka w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda ahahoze urugo rwa perezida na sitade y'igihugu byahinduwe ibitaro hagamijwe gukiza amagara y'abantu perezida lazarus chakwera mu mezi atandatu gusa amaze ku buyobozi yabuze abaminisitiri babiri bishwe na covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa mbere bitewe n'ubwandu bwiyongeraga bituma atangaza ko intara zose makumyabiri n'umunani zigize igihugu ziri mu bihe bikomeye chakwera yashyizeho iminsi itatu y'icyunamo kubera itabaruka ry'abaminisitiri uwa taransiporo n'uwari uw'ubutegetsi bw'igihugu ubwoko bushya bwa virusi ya korona bwandura cyane bwavuzwe bwa mbere muri afurika y'epfo ubu bwamaze kwemezwa muri marawi iki gihugu kibarwamo abantu barenga ibihumbi makumyabiri na bitatu bemejweho covid cumi n'icyenda na magana arindwi na babiri bapfuye ku wa mbere byaba bisa naho uwo mubare ari muto mu gihugu kirimo miliyoni cumi n'umunani ariko abantu ibihumbi cumi na bine barwaye barenze kure umubare w'ibitanda byateganijwe abategetsi barimo gushyira amahema aho kuvurira abo barwayi bamwe bavurirwa mu busitani bw'ibitaro guverinoma yanahaye akazi abakozi bashya bo mu buvuzi igihumbi n'ijana na makumyabiri n'umunani baracyaburaho bake ku gihumbi na magana atatu mirongo inani abategetsi bavuga ko bakenewe mu bikorwa by'ubuvuzi ibihugu birindwi bikize ku isi ni ukuvuga G7 niko babyita mu gifaransa byamaganye kudeta yo muri Myanmar mu itangazo bashyize ahagaragara ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba leta zunze ubumwe za amerika kanada ubwongereza ubutaliyani ubufaransa ubudage n'ubuyapani bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ifungwa ry'abayobozi b'igihugu n'abasosiyete sivili no kwibasira itangazamakuru baragira bati amatora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe agomba kubahirizwa kandi inteko ishinga amategeko yayavuyemo igomba guterana bidatinze barasaba abasirikare ba myanmar guhagarika amategeko yo mu bihe bidasanzwe kurekura abafunze bose barimo n'umukuru w'igihugu aung san suki no kwemerera abatabazi kugeza imfashanyo ku baturage bari mu kaga hagati aho muri myanmar havutse umutwe wiyemeje kurwanya kudeta y'abasirikari witwa mouvement pour la désobéissance civile mu gifaransa mu itangazo ryabo rya mbere baramagana kudeta bavuga ko abasirikare bashyize inyungu zabo hejuru y'iz'abaturage bugarijwe n'ibibazo by'ingutu muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitatu n'ijana muri myanmar igikorwa cya mbere kigaragara cyabo abakozi bo mu bitaro mirongo irindwi bahagaritse akazi mu mijyi mirongo itatu y'igihugu naho aung san suki urukiko rwategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu nk'uko ishyaka rye national league for democracy ribivuga mu itangazo ryashyize ku mbuga nkoranyambaga facebook abasirikari bamuhiritse ku butegetsi bamurega mu bucamanza ibyaha byo kwica amategeko agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga ijwi ry'amerika onu umuryango w'abibumbye iramagana icyo yita ibyaha byo guhonyora ikiremwamuntu bikorwa mu gihugu cya koreya ruguru ni inkuru mugezweho nayo na eugene mukankusi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu rirarega koreya ruguru ihohotera risesuye mu kugenzura abaturage bayo ibyo onu ivuga ko bishobora kuvamo ibyaha by'urugomo abantu amagana babashije gutoroka muri koreya ruguru babajijwe n'iri shami rya onu mbere yo gukora iyi raporo ababikurikiranye ba onu bavuga ko amakuru yizewe bakusanije yavuye mu buhamya bwabo agaragaza ko ibyaha byibasira inyokomuntu birimo gukorwa muri gereza zo mu gihugu umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ravina shamudasani yabwiye ijwi rya amerika ko ibyaha byibasiye inyokomuntu bikomeje gukorwa muri za gereza zisanzwe akomeza avuga ko hari amakuru yizewe avuga ko iyicarubozo n'ubundi bwoko bwo kubabaza umubiri no mu mutwe bikorerwa abagororwa iyo raporo y'amapaji cumi n'atanu irimo ibisobanuro birambuye ku bwoko bw'ibihano bihabwa imfungwa harimo kwicwa gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina hari no kwangirwa gukurikiranwa n'abaganga no kwicishwa inzara iyo raporo ivuga ko imfungwa za politiki zikorerwa ubugome ndengakamere igasaba umuryango mpuzamahanga guha umwanya wa mbere uburenganzira bw'abaturage muri korea ruguru no kubaza guverinoma ya kim jong un iri hohotera rirengeje urugero
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere ku burundi igihugu cya kabiri cyugarijwe n'ibibazo bya ruswa mu karere ka afurika y'uburasirazuba eac mu rwego rwa afurika yose naho uburundi buri mu bihugu icumi bya mbere byamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo wa leta ibi byose bikubiye mu cyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa transparency international ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda nk'uko byerekanwa n'icegeranyo cy'ishami mpuzamakungu rigwanya ibiturire transparency international cagiye habona ku bihugu ijana na mirongo umunani vyo ku isi vyakozwe ko amatohoza uburundi buza mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatanu transparency international rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu indwi vya mbere vyirayemwo igiturire ku isi aho uburundi buza inyuma y'igihugu ca iraq bugakurikirwa n'ibihugu nka haiti repubulika iharanira demokarasi ya kongo korea ya ruguru na libiya ku mugabane wa afurika ico gihugu kiri muri cumi vya mbere birangwamwo ibiturire vyinshi n'isesagugwa ry'amatungo ya leta ishirame oricom rirwanya ibiturire mu burundi rikaba rinakorana na transparency international rivuga ko uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka cumi iheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwari mu kibanza c'ijana na mirongo itanu gabriel rufyiri atwara oricom yaganiriye n'ijwi ry'amerika twebwe kuva aho tutanguriye kubikorera ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ni uko byagaragaye ko icyo gihe uburundi bwari ku rutonde rwa mirongo itatu na gatandatu mu bihugu bigirwako amatohoza ariko kuva icyo gihe uburundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga icyo kibanza nk'ubu bwagumye bumanuka bumanuka bumanuka ni ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha ikigwa murabe nk'ibihugu bya mbere transparency yashyize ku rutonde ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe bijanye n'ugusesagura no gusohora amatungo ya leta kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashyirahamwe ya leta ikaba mu nzego za leta ikaba no mu bya politiki mu karere ka afurika y'ubuseruko eac uburundi bukurikirana n'igihugu ca sudani y'epfo kimaze imyaka irenga cumi mu ntambara mu bibanza vya mbere vy'ibihugu birangwamwo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta ico bikoze ishirahamwe forikone f rirwanya ikimenyane nkunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi atandatu ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo gerard hakizimana atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika twavuganye ari bujumbura biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere ni ukuri twagira dukengurukire leta y'uburundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zirwanya igiturire haramaze gufatwa abatari bake haramaze kurengutswa abatari bake mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kurya ibiturire tutibagiye eka mu bisata byo usanga by'ukuri igiturire mu rundi cyarahagurukiwe rero tugashimira leta mbyeyi leta nkozi kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ibyayo agira ko anegura iyo raporo ya Transparency International birashoboka ko mu bisata ibi na biriya hashobora kuba hariho ahakiribwa igiturire mugabo turashima intambwe zatewe ari nacyo ituma tuvuga ko ari icyegeranyo gihengamye ari icyegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari ni imigambi myinshi iboneka ko leta iri kwashyiramo ingufu mu ntumbero yo kurwanya igiturire ari nacyo ituma iyi raporo abayikoze bashobora kuba bafatiye ku biharuro bya kera igihugu cy'uburundi cyotegereza kujya mu bihugu twavuga ko igiturire kiriko kiragabanya bishoboka umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka by'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha umunsi wese yuko yagirize ubusuma umunsi ko yagirizwe gusesagura itunga ry'igihugu umunsi ko yagirizwe igiturire tuzomwandika mu gitabo bakita igitabo cyirabura mbese tuzobashyira mu gitabo cyirabura ntajyasubire kurora akazi muri iki gihugu n'aho umwarimu yibwirwa hari bari bavuga ngo zoza gufungwa ngo hanyuma nzoyaja mfunguwe nagira nabwire kuzogurisha ibintu byabo twiriwe twebwe abenegihugu inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu burundi vyari vyifashe ku mwaka uheze ishirahamwe horicom rigwanya ibiturire rimusaba gushiramo inguvu mu kurwanya ako karanda imvugo ijane n'ingiro umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanumwe avuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo kimwe twita mu gifaransa declaration de bien du patrimoine aho niho bihera hagaca hashirwaho ca kindi bita service national de renseignement financier vya bindi vyo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi vya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza branchement d'argent ni gukoresha n'aba amatungo y'igihugu abus de biens sociaux n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu vyose aho oya niho bizoca bihanwa imvugo ijane n'ingiro igihugu gitangwa ko akarorero na Transparency International mu kurwanya ibiturire mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'u Rwanda Pierre Clavin nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
mu Rwanda guverinoma yongereye igihe cy'icyumweru cyo kuguma mu rugo mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 abaturage b'umurwa mukuru w'igihugu babyakiriye bate mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yaganiriye na bamwe muri bo bamwe mu batuye mu mujyi wa kigali nyuma yo kumva imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yongereye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo baravuga ko batatunguwe n'iki cyemezo cyaraye gifashwe bakemeza ko byari bikwiye kuko iki cyorezo kimeze nabi kuba bongereyeho icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze bareba ikibazo cy'ubuzima kimeze nabona icyo cyemezo cyo indwara irahari ni ikibazo usanga n'isi yose itaramenya n'icyo gukora cy'umwanzuro kuvuga ngo reka dukore iki ngiki kiri bukemura ikibazo kumvaga ko n'ubundi guma mu rugo ikomeje ariko iki cyumweru bongeyeho cyadushimishije ni ukugira ngo umuntu abitegura akazi n'abari barasubitse imirimo bongere babone uburyo bitegura kuyisubukura kugira ngo basubire mu tuzu twabo tujye dutandukanye kubera gahunda zo kwirinda twirinda kovidi kugira ngo n'abantu nyine bata tugomba kwirinda uko byagenda kose twebwe ukuntu twabyakiriye ni ibisanzwe kuko buriya kwirinda biruta kwivuza twabyakiriye neza cyane yuko leta y'ubumwe yageneye abantu muri ino minsi badafite akazi ibibafasha imibereho ibyo kurya n'iki rero igihe tumaze nicyo kinini iminsi umunani twumva bashyizeho twebwe turayihanganira turebe ibikenewe kuko tuzi ko iki cyorezo cyakajije umurego cyane turabona abaturanyi barapfa abandi bararwaye nubwo biri uko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaje ko kongera igihe cyaguma mu rugo bikomeza kugira ingaruka ku miryango yabonaga amafunguro ari uko yakoze bakavuga ko ntacyo byabunguye ngewe rwose ntabwo navuga ko hari icyo bishimishijeho nta n'icyo bigabanutseho kuko urebye imibereho y'abantu ni ugusohoka ugakora korona nubwo tuvuga ko ari icyorezo koko kiragoye kiragoye cyane ariko niba ari cyo tubane nacyo kuko twebwe ikintu tumaze kubona cyo ni uko byanze bikunze tuzabana nayo ntizashira ariko isuku kwirinda ariko nanone tutibagiwe gukora no kongeraho icyumweru none si icyumweru kigiye kuyikiza nge rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyanjye bibuke ya miryango b'abantu batishoboye badashobora kubona icyo barya batasohotse babiteho cyane kubera ko hari abatamenyekana bagenda batashoboye kugera ku kagari batashoboye kugera ku mudugudu kugira ngo babwire bamutwara si bagende bareba ko nta muntu ubabaye hari abandi baturage bagaragaje ko iminsi leta yongereyeho bari bakwiye gufashwa batagendeye gusa ku bakoraga imirimo iciriritse bakinjira no mu bipangu kuko hari abahezemo kubera ikibazo cy'inzara bakavuga ko hari abatakaje imirimo kubera iyi covid cumi n'icyenda igiye kumara umwaka igeze mu rwanda nubwo nanjye ntari kuri site y'abantu batishoboye ubungubu nta kazi mfite n'ejo bundi narimo mpamagara umuyobozi w'umudugudu wacu umubwira ikibazo ni se natwe akazi kuko ahagaze bizagenda gute wenda ibyo twateganyije kubera ko n'abana bari bamaze kujya mu mashuri twatanze amafaranga menshi byarangiye ibyo twari twarateguye biragenda gute nk'umuntu bazi ngo arafite akazi gahoraho nyine kari peyimana cyane ko twakoraga amakampani ntabwo bajya batwitaho no mu mudugudu nta uranamubwira akavuga ati wowe se urabikeneye kandi banakureba nawe n'aba baturage bakaba bakuvugiza induru ngo se nguriya arabikeneye kandi ari ngombwa rwose barebe umuntu koko bagenzure neza barebe ko akwiriye ubufasha kuko kurebera umuntu kuri hawuzingi ntabwo bivuze ko afite ibyo kurya ko hari benshi rwose bagira n'isoni ariko badafite ibyo kurya ngewe ndanabazi nubwo ntakwiheraho ariko hari n'abandi nzi bamaze hafi amezi cumi na kumwe badakora kwiga ntabwo ariko kugira akazi baturiya muntu ni umukire icyo gipangu ushobora kuba atari n'icyo ari cy'umuvandimwe cyangwa se ari nawe ukodesha nk'ubu ngewe maze amezi atatu ntishyura inzu kubera ko nta kazi tuvuze rero ko no kurya ari ibibazo mu by'ukuri bagashishoza bakareba batitaye kuvuga wa wundi wazunguzaga ngo ashoye ibihumbi bitanu n'uwahembwaga magana abiri wari ufite akazi ka magana abiri karahagaze kuko ingaruka zageze ku bantu bose mu byumweru bibiri bishize nibwo inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa kigali muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abayobozi bavugaga ko umujyi wa kigali ariwe wari wihariye imibare iri hejuru y'abagenda bandura umunsi ku munsi ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi ry'amerika icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni no muri afurika y'epfo igihugu cya mbere cyo ku mugabane w'afurika kurusha ibindi abayanduye bararenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane na mirongo itanu muri afurika y'epfo naho abo imaze kuhica bararenga ibihumbi mirongo ine na bine ariko rero n'abayikize ni hafi miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu biteye ubwoba hiyongereyeho n'ubundi bwoko bwa covid cumi n'icyenda butandukanye n'isanzwe izwi abarundi baba muri afurika y'epfo bamerewe bate muri iki cyorezo mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na jado ni nziza umuganga ukora mu bitaro muri afurika y'epfo pierre bertrand ndagirwa umuhanga ukurikiranira hafi ibyerekeranye na politiki n'ubukungu na albert niyonzima umurundi uba mu mujyi wa cape town jado ni nziza niwe utangira avuga uko byifashe
ibintu ntibyari byoroshye muri periyode ya kovide ya mbere ntibyari byoroshye hanyuma tujya mu ya kabiri mu barundi tubana n'abasida afite mugabo twe twibanda ku barundi gusa akenshi ahanini ntibyaboroheye abenshi barabuze akazi kuko amaserivisi menshi yarahagaze to de shomaje iriyongera abarundi bumva impunzi zisanzwe zibaho kubera ibyo kuyingunganya mu tu bizinesi bizinesi nyinshi kubera nivo za konfinema bashyize ko wasanze n'izo bizinesi nazo zagiye zugagwa kubera iyo nivo ya konfinema nk'ubu twari turi muri konfinema nivo ya konfinema ya level three iyo level three wasanga nk'ubu inzoga zitadandazwa abantu benshi mu mpunzi cyangwa abimukira abarundi bene wacu benshi bakora mu maresitora amaresitora menshi usanga adakora neza kubera ahantu ugenda udasanga ubukanywa usanga bitoroshe urundi baravuga ngo ngo burarudi yugaye ngo hoca haba ngo ugeretse igihe ibintu uzenya iyi konfinema yo ngahanye barugaye kudandaza alukoro donke ibintu byinshi usanga ari bice bitagenda neza ku byerekeye bizinesi ku buryo usanga rero abarundi benshi batamererwa neza benshi bahirukanye mu mazu yabo bari bapanze kubera ko batashobora kuyariha gusa turabifite amasosiyasiyo twari inyunganya hagati yacu tugafashanya mugabo ntibyari byoroshye kandi ubu ntibyoroshye ukuntu mufashanya muri iyo asosiyasiyo y'abarundi turakugaruka ko ariko nashaka ndabaze ubu muri iki gihe hariho akizero tukiri kuri wenyine jado ni nziza hari akizero amakuru atangazwa avuga ko hariho urucandago ruriko ruraboneka akizero karahari kandi n'ibiharuro kubera ayo mamezi izo ngingo bafashe za za za konfinima nk'uko navuze turi troisième niveau ya konfinima level three iyo ikaba kubera utwigoro bafashe two kudezinfekta amamasike hanyuma na kuvese yahora ihera kuva saa tatu zo mu ijoro gushyika isaha zingahe zo mu gatondo saa sizeri z'imate ibyo byose byaratumye n'abantu kudakorana ari benshi hamwe n'udandaza rwa rukoro kuko burya ntushobora umuntu waborewe ntushobora kumubwira ngo ukingire gutya ibyo byose byafashije rero ibiharuro byagabanutse rwose nubamenyesha ko ibiharuro byari byiyongereye rwose ku buryo nk'itariki cumi na zitatu z'ukwa mbere amaka ya kovide yashyika ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana atanu itariki cumi na zitatu z'ukwa mbere hanyuma icyo gihe n'abapfa bakaba bari amajana umunani na batandatu ibyo byaba ibiharuro biri hejuru rwose twari twigeze tubona mugabo ubunye byagabanutse byagabanutse rwose nabamenyesha ko uyu munsi ibiharuro biri ku bihumbi bine by'amakama nshasha y'abanduye kovide byavuye ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana atanu biramanuka biza ku bihumbi bine n'amajana atanu na mirongo ibiri na batanu hanyuma hakaba hapfuye abantu majana abiri na cumi na batatu reka tugaruke kuri mwebwe tubabaze namwe mushirantare jean bertrand muri iki gihe mu gihugu cya afurika y'epfo hadutse ubundi bwoko bwa kovide cumi n'icyenda bumeze nabi kurusha umugera wa mbere w'icyo kiza abarundi babyifatamo gute muri iki gihe murakoze cyane ku kibazo kandi ndashimiye cyane rwose ku ntangamara mwatanze ndashimiye na jado ahejeje kumera nk'usobanura ibitari bikenya ku bijyanye n'aho icyo kiza hano ubwo ni kiza rigeze muri afurika y'isuwide ku byerekeye abarundi byo nuvuga yuko abarundi cyo kimwe n'abandi bantu bose baba muri kino gihugu cya afurika y'epfo ukunga byifashe munsi kundi urumva nta y'amategeko asohotse kandi atari amategeko ya leta tweterezwa kuyakurikiza haba ku byerekeye izo ngingo zo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu aribyo bita konfirma mu gifaransa haba ku bijyanye n'izo ngingo zo kugara ibirabo cyangwa kugara amaresitora haba ibijyanye n'izo ngingo zo ku kugabanya igitigiri cy'abantu bashobora guhura kugabanya imanza zishobora kuba ibyo byose ni ibintu nk'uko jadera bivuze bifite ingaruka ku mibereho y'abantu hamwe n'ubuzima bwabo bwa misi yose bikagira ingaruka mbi ku bijyanye n'abahora bakora ubuzi bwa misi bagira usanga baca amahera ku munsi ku munsi uko ubwacu byifashe umunsi ukundi turihanganza twihanganira hamwe n'abandi hama rero iyo hagize abagira indwara zikomeye cyane nk'abo bumva birukanwa mu mazu hari amashyirahamwe turagerageza gufashanya ari ufasha mugenzi we umuntu ku muntu cyangwa dushyira amahera hamwe mu mashyirahamwe tukaraba ukuntu tuza turatangatanga ibifungurwa bihambaye gusumba ibindi ibyo birimo byo nakwita solidarite muri onivo ya diaspora hama igisigaye nacyo turagerageza kuyaga tukaza turahanahana amakuru tuhanahana n'impanuro kuko nk'uko mubizi ibyo bintu byo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu ntitubyumva cyo kimwe namwe albert mu gisagara cya cape town hoho bifashe gute ubwo murakoze kumpa akanya mu bisanzwe ku byerekeye ikiza cya korona byaratugizeko ingaruka bikomeye cyane kuko abarundi hano tubayeho twiyungunganya nk'uko mugenzi wanjye jado yabivuze usanga rero iyo leta ifashe ingingo yo kugara ibintu bimwe bimwe hari nk'abakora mu mabuwate cyangwa mu tubare rero usanga iyo bugaye nk'ikintu cyitwa inzoga benshi bica bibagira ko ingaruka kuko urumva babaho mu buzima bubi baba bagihembwa kandi baba babaye mu nzu y'impangano urumva ko bagirira ko ingaruka nini cyane hama ku bijyanye n'uko hano muri cape town nibaza ko tawuni niyo ifise ibicigiri biri hejuru umengo ntibagiye Eh, rero eh, ingingo zifatwa usanga ari ingingo nyene ni hamwe nyene bavuga mu kirundi ngo uwutigaba ntiyigaburira urabikurikiza impanuro ziba zatanzwe ariko mu bisanzwe eh, abantu usanga baba babaye na- babayeho nabi turagerageza nyene kwiyungunganya eh, uba afise eh, ikijumbu yoha ko mugenzi we aka- akamufasha rero nk'abarundi twarihanganye mu bisanzwe ko turabye ibyo twagiye turacamwo eh, mu- mu bihugu byacu du- duturukamo usanga tuba dufite n'imitima yo kurinda rero eh, turihangana uko biba biri kose Eh, ego na diaspora na diaspora irafasha ndabona ko baragerageza gufashanya uko bashoboye uba afite icyo eh, asumbije mugenzi we akamuhereza ndumva hariho akizero tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika afise ikibazo abaza abatumire bacu jado ni nziza na pierre eh, bertrand na albert eh, john eh, ndayizeye duga ku ijambo ikibazo mu kanya gatoya Eh, ndabaramukije eh, abamenyeshamakuru b'ijwi rya amerika ndaramukije n'abatumire eh, mwadushikirije kugira ngo badufashe eh, ku- eh, kudusesangurira ibijanye n'iki kiza ca coronavirus ndabahaye mwiriwe na mwakeye bivanye n'aho bari nyambo cyane Eh, ha- eh, kome hanyuma jewe ikibazo na mfise cane nashaka kubabaza twagize n'amahirwe mwadutumiriye umuganga eh, ku bijanye eh, n'isesangurwa rya coronavirus nashaka mbaze nka mwebwe mwabi- mwavyize na- mukabinonosora canke muzi eh, ibijanye na virus cane cane kuko virusi yagaraye eh, ku migwi myinshi y'indwara zifata ku muntu nashaka mbaze ati ikibazo kubera iki eh, ibipimo turiko turakorerwa eh, umuntu ashobora gupimwa uno munsi ejo yasubirayo bakamubwira yuko ari positive buke akagenda agasanga ari negative ico ni ca mbere eh, nashaka kumenya none ibi ibi ibikoresho bakoresha ntibikora co kimwe canke bimeze gute kubera ko aha nashaka nje ngize ubu nyene turiko turavugana kuri iri jwi rya amerika jewe ubu mba ndi mu gihugu co mu burundi ariko sinaronse amahirwe yo kugenda kubera ko naragiye gupimwa kugira ngo ndonke urupapuro ru- rwo kwerekana yuko napimwe eh, viru ya covid 19 kugira ngo ndonke ubu- ubu uruhusha rwo kwinjira mu kindi gihugu Ah, aho natanguriye bambwiye yuko ndi positive ariko bukeye bwaho nja ahandi ntanga amafaranga yo gusubira kuyipimisha bambwira yuko ndi negative ivyo vyabaye imigwi ibiri kandi ikurikirana mu minsi ibiri idatandukanye Eh, rero nashaka menye ati ivyo bipimo bikorwa gute hanyuma ikindi naco urabona eh, eh, mu bihugu vy'iwacu ubu abenshi bariko baragwa mu ngorera Eh, novuga nk'akarorero mu gihugu co mu rwanda ah, duhana urubibe n'uburundi jenda umurundi urabona yuko abanyagihugu bariya bo hasi b'aba- ba nyarujari bariko bararira ayo kwarika urumva Na- ni- none nabo bariko barazirika ngo bugaraniwe mu mu- mu mazu yabo ariko ibipimo mu mi- mu mwanya mu mwanya ngo biriko biraduka none ko bugaranwa inzara irabica ibiva hehe izo izo i- i- ibyo bipimo biberekana yuko barwaye biva hehe kandi badasohoka barabugaraniye mu mazu egobe i- ego ibipimo ah, nk'abasesanguzi twashaka badusobanurira ingene bipimwa n'ingene ba- ba- batanga ah, inyishu zavuyemwo kuko Ego.
wumvise ati uragwaye mugabo na na na confirmation uba ugiyemo ikarangira atari ikimenyetso ufise c'uko wagwaye aho niho nshaka ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane rwose ndabashimiye ko namwantumiye abashimira handuzi twayatse murakoze namwe albert ha? niyonzima ego nanjye ndabashimiye cyane no kuri kwa mungu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye maze rero gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika zikomeze zibanogereye